Iri ni ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bwakeye neza nshuti bavandimwe ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu umugambwe CNL mu Burundi warayitashye ingoro yawo nshya ku rwego rw'igihugu dutegerezwa kugira ingendo nshasha dutegerezwa kugendera ubuntu n'ubupfasoni twihanganira abandi kuko atandukanye mugabo n'aho dutandukanye turababona twese uwo ni umushingamateka agaton rwasa uyoboye uwo mugambwe CNL wavuze ko uwo mugambwe uzarwanya ikumira kugira ngo igihugu cy'u Burundi kizabe igihugu cy'abarundi bose iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo n'iza siporo n'imikino turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muri hafi ya radiyo yanyu turahera ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru mwayateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi bwakeye neza bake ejeni ndamutse n'abaduteze amatwi muri afurika umuyobozi w'isosiyete ethiopian airlines ashikiriza ko atazi icyateye isanganya ry'indege yakorotse ku munsi w'imana imaze umwanya muto ihagurutse iva i Addis Abeba muri etiyopiya ihitana ingenzi ijana na mirongo itanu n'indwi zose zari muri yo Teworide Gebrel Mariam yabibwiye abamenyeshamakuru igihe yari yagiye kuraba aho iyo ndege yakorokeye iyo ndege yari mu nzira igana i Nairobi abanyagihugu bava mu bihugu mirongo itatu na bitanu bari muri iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi yarimwo n'abakozi cumi n'icyenda b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU yavuze ko Antonio Guterres arongoye uh, iryo shirahamwe ahogeje imiryango yabuze ababo kandi yifatanije nabo harimo n'abakozi ba ONU Guterres yahojeje kandi leta hamwe n'abanyagihugu ba Ethiopia abanyamerika umunani bari mu bahasize ubuzima ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwa leta z'ubumwe za amerika nabwo bwarahojeje abashikiwe n'ivyo vyago ni mu itangazo bwasohoye ryo ku munsi w'imana iyo ndege ya ethiopian airlines yakorotse ikirere kimeze neza hafi y'igisagara bishoftu imaze umwanya muto ihagurutse perezida wa algeria abdelazize butefrika yaratahutse mu gihugu ciwe ejo ku munsi w'imana mu gihe imyiyerekano yiyamiriza ukwitoza kwiwe muri manda ya gatanu ikibandanya butefrika w'imyaka mirongo umunani n'ibiri yari amaze indwi zibiri i geneve mu busuwise hakorerwa ico ibiro vyiwe vyise gusuzumwa bisanzwe ariko benshi biketse ko amagara yiwe amaze y'uwo mukuru w'igihugu amaze igihe kirekire ku butegetsi abangamiwe bikomeye butefrika ntiyagaragaye ahabona kuva arwaye mu bwonko muri bibiri na cumi na gatatu imyiyerekano yamiriza ikiringo cya gatatu ca butefrika yinjiye mu ndwi ya gatanu ku munsi wa gatanu nyene aho ibihumbi by'abanyagihugu bihereje amabarabara muri algeria ni paris mu bufaransa ahaba bimukira benshi bamuka muri ico gihugu ca algeria butefrika yaratanze ibisabwa kugira azokwitoze muri manda ya gatanu ariko yemeza ko mu gihe yotorwa azotwara umwaka umwe gusa mu nyuma azoce atumako ayandi matora amatora yabaye mu mahoro kandi yitabiriwe ku bwinshi muri Guinea Bissau ku munsi w'Imana ejo aho abanyagihugu bagiye gutora inama nshingamateka nshasha mu cizere cy'uko uruhagarara rwa politike rumaze imyaka ruhagarara nta n'umwe yishwe nta migumuko nta gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye nta n'umwe yafashwe kandi nta wafunzwe aho ivya politike ayo ni amajambo yashikirijwe na perezida Jose Mario Vaze wa Guinea Bissau ejo kuwa Mungu yongeye avuga ko igihugu kironse intsinzi mu guharanira umwidegemvyo abanyagihugu batoye abashinga amateka mu migambwe e, mirongo ibiri itavuga rumwe na leta hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi ivyayavuyemwo vyitezwe ko bishikirizwa mu mpera z'iyi ndwi perezida wa donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika atekanya kurondera izindi miliyaridi umunani n'ibice bitandatu z'amadolari y'abanyamerika yo kubaka uruhome mu nteguro nshasha y'amafaranga leta izokoresha itangazwa kuri uyu wa mbere ibyo byashyikirijwe n'abategetsi mu biro by'iwe white house aya mafaranga asavye asavye arenze hafi imiliyoni imiliyaridi indwi e, Trump yari yarasavye imbere yo gutangaza ko igihugu kiri mu bihe kibangamiwe iyo nteguro y'amafaranga leta izokoresha igizwe igizi ya gatatu kuva Trump atowe ishobora kutemerwa n'abashingamateka mu mugambwe w'abademokrate hamwe na bamwe mu barepublikane igiye rero gushikirizwa atagihe kirekire giheze leta ihagaritswe imirimo iminsi mirongo itatu n'itanu ku mpari z'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta umukuru w'inama nshingamateka nancy pelosi hamwe n'umukuru w'umurwi w'abashingamateka muri sena chuck schumer bashikirije jo ku w'imana ko bibaza ko perezida trump yaronse icigwa igihe imirimo ya leta yahagarara mu kwezi kwa cumi na kabiri bitezwe bitewe bitewe nuko kongere ya amerika yase kumuha imiliyaridi zitanu zo kubaka uruhome yari yarasavye ugutana mu mitwe gukomeye kuravugwa cyane mu buraruko bushira ubuseruko bwa siriya aho abarwanyi bashigikiwe na leta z'ubumwe za amerika bavuga ko bari mu rugamba rwa nyuma n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ibaguze abategetsi ku ruhande rw'abo barwanyi bo muri bo mu muhari force democratique syrien fds mu camake na amerika ibashigikiye biteze ko urugamba rutaborohera mu gihe amahema hamwe n'ibisigarira by'amazu yabomotse bitaborohereza bavuga ko abakora iterabwoba bakoresha inzira bimvye mu kuzimu mu kwinyegeza no kugaba ibitero bavuga ko inzira zo mu kuzimu zifise uburebure bw'ibirometero birenga bibiri kandi zitezwemwo amabombe
urakoze aroyizi inshuti rero hari n'amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi umugambwe cnl urongowe n'umushingamateka agaton rwasa waraye utashye ingoro yawo nshya ku rwego rw'igihugu agaton rwasa yavuze ko uwo mugambwe uzarwanya ikumira kugira ngo igihugu cy'u burundi kibe icy'abarundi bose harimo nzimana umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri bujumbura mu burundi aduhe inkuru irambuye
uko niko byari bimeze ku ngoro y'igihugu y'umugambwe senere aho iyo ngoro yuguruwe icese mbere umukuru w'uyu mugambwe acayemeza ko uyu mugambwe utanguye icese ibikorwa bya politike agatondu rwasa mu ijambo ry'iwe yagarutse ku rugamba rwo kurwanya icyazingamisa igihugu cy'u Burundi icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko ari ikumirwa rifatiye ku macakubiri iyo naryo yemeza ko atakibanza rifise mu guteza imbere igihugu nta muntu n'umwe ku isi yaremye arahitamwo abamubyara kandi gushika izo rindihera nta muntu ashobora kuzohita bamubyara bisigura yuko indyane ngo turabanaka ngo murabanaka n'ubupfu bw'ubundi ntawahisemo kuba umuhutu ntawahisemo kuba umututsi ntawahisemo kuba umutwa mugabo ivyo naho bidusamaza tuzi yuko mu buhutu bwacu ari umututsi bwacu ari ubutwa bwacu turabarundi twese n'uburundi ibindi byose ni ibyo gusamaza ni ibyo gutesha umwanya ni ibyo gutesha ingufu ni ibyo kudusubiza inyuma ni ibyo byatumye Burundi buba nk'ubwazingamye tubaguma minsi yose tugira ngo turakenye kandi imana yari yaduheza igihe dufite ibyo gutunga tugatunganirwa rwasa yemeza ko umugambwe arongoye ukeneye ihinduka ryiza yatekereye impanuro abanywanyi biwe kugira abazoshikire intumbero bihaye dutegerezwa kugira ingendo nshasha dutegerezwa kugendera ubuntu n'ubupfasoni twihanganira abandi kuko atandukanye mugabo naho dutandukanye turabarundi twese tumenye guharira abatubabaje no kwibagira ibyatubabaje twiganzura kahise kabi duhanga amaso ibyongirira neza ibyongirira akamaro abarundi n'abantu bose ihinduka ryiza uburenganzira bwa buri wese kandi rinyotewe na bose harimo n'abagerageza kuricereza kuko kuribuza byobyo ntibishoboka bamwe mu banywanyi b'uyu mugambwe bavuganye n'ijwi rya amerika bemeje ko uyu munsi batazowibagira kuko bagiye gukorera ku mugaragaro mu gihe bari bamaze imyaka itari mike baburabuzwa umunsi w'inzinzi udasanzwe umunsi udasanzwe kuko twari tuwurindiriye tuwiteganyigishika ahubwo ku munsi w'imana byarasibye abantu turabumva yuko tubuze amahoro mbwo uno munsi kweri bamwe banabimenye mu gitondo abandi babimenye ejo ku mugoroba mugabo ku nguvu dufitiye umugambwe wacu seneri twakoze hirya no hino ku buryo twashyitse ngaho ni umunsi nuvuga ko tutazokwigira twibagira kuko bari baratuburagije kenshi mugabo turihangana mugabo murabona ko dushyitse ku ntambwe ishimishije ubu rero turateye intambwe jya umboneka ari insinzi ahubwo riho kuko ndabye ingene ibikorwa byari bimeze ndabye n'ingene igihugu cyari gipanze ndizeye neza koko yuko insinzi tuyibona kashi abo banywanyi ba senere ubugabo si urucumu basaba ko amategeko yokubahirizwa abanyamigambwe yose bagahabwa uburenganzira bungana ku rubuga rwa politiki nk'uko n'umugambwe seneri harimwo icyo kungana ni uko imigambwe yokora ku buringanire atawusumbuye undi tukagenda twumvikana icyo nicyo dusaba ko twakubahirizanya urenze itegeko itegeko rikamufata uryubahirije nawe bakamureka agakora abari baratuburabuje batuburabuza batisunze amategeko ubu rero twabasaba ko bokwisunga amategeko mu byo bokora byose atawanja wangura atawe barenganije kandi atawe bacinyije naho uyu mugambwe wari waronkejwe uruhusha rwo kugurura ingoro yabo ku rwego rw'igihugu inyuma y'aho bisibiye kuko umukuru w'igisagara yavuze ko umutekano ushobora guhungabana none munsi bamwe mu bari baje muri ibyo birori ntiborohewe aha tuvuga abari bavuye muri komine matana turi mu ntara ya bururi kuko umuduga barimwo wahagaritswe n'igipolisi mbere baca bajanwa kumvirizwa muri komisariya y'igipolisi ibirori byo kugurura iyo ngoro ku rwego rw'igihugu bikaba byari byatewe iteka na bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi aha tukavuga nk'ubuserukira ubumwe bwa buraya ubuserukira igihugu cy'ububirigi n'igihugu cy'ubudage umugambwe senere wemerewe gukorera ku mugaragaro ku igenekerezo ya cumi na kane ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi n'icenda n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ibujumbura remo nzimana ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
dukomereze mu ntara ya kirundo aho imiryango ibarirwa mu bihumbi makumyabiri na bibiri yari yugarijwe n'inzara muri iyo ntara yahawe ibifungurwa na porogaramu ya woni yita ku biribwa pamu muri iki cyumweru turangije cyakora ibyo biribwa bishobora kuzababana bike kubera ko ababonye iyo mfashanyo bavuga ko igice cy'ibyo bahawe bazagifataho imbuto zo guhinga ni mu gihe ibyo bice by'igihugu byahuye n'uruzuba n'imvura ikaba ikomeje kugwa nabi abanyagihugu bafite impungenge ko bashobora nabwo kutazabona umusaruro bagasaba abagira neza kubaguma hafi inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze kuva ku munsi wa kabiri w'iyindwi gushika kuri wa gatanu ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'imfungurwa ku isi pam ryarashyitse ku miryango riharurwa ku bihumbi mirongo ibiri na bibiri yahuye n'uruzuba imfungurwa zigizwe n'ibiharage ibigori umunyu n'amavuta zaratanzwe abaronse ivyo bifungurwa mu makomine ya busoni kirundo na ntega barakenguruka tubyumva neza cyane kubera inzara yari turembeje kubera twateragiye tukabura n'umusogoro twoja kuba rero batugarukiye ko ngo baduhe agafashanyo twumva mengo turanezerewe twumva turanezerewe rwose kubera mutugarukiye ko bivanye n'uzuba rwari rwadusizikaza kugeza naho ibiharage byuma n'ibigori biruma amatongo ararimye abenshi bariteguriye impeshi ariko imvura babuze kuva mu rutasi n'ubu ibandanya kutaboneka neza tubyitegereje uko ubu bimeze ubu dusa n'abacerewe imvura yaguye nabi nabi yaguye iteba ahubwo twarindiriye ubwo amatariki twateragerera ko yariko ararenga imvura hibonekeye niho duteragirira imvura nigwa neza mugabo gusa turizeye ko hari igihe izogwa ko twanje tuyibona niyo y'umunsi umwe hari igihe kumbura izogwa neza hanyuma abantu tugateragira nyene twebwe nidukira amatariki imvura yaguye naho bari mu kwa kabiri nka mirongo ibiri n'izindi twatera uko babitegekanya imfashanyo bamaze guhabwa nizo bazikorako mu guteragira amasize bati niyanzara tuzoyitera kuko nta bihaje twarose tuba tuyiteragira umuntu yemereye gusonza nyene mugabo yabisize mu kuzimu twobasaba ko boca baduha utundi tuba turadufashije kurindira imboga kuko bitumimariye mu- mu mbibe tuca dusonza kandi kurindira igihe imboga izobonekera tuba twacotse bishoboka barifuza ko ubwo bufasha bwoherekezwa n'imbuto tubasabye ko batuzanira ako kabuto nyene nako tukagatera ibyo tubasaba ahubwo batubabariye batubone indwara dufise baduha akabuto ejo dushiremo n'izuba ryaka twongere mutugarukireko mutugire nk'uko mwabize uyu munsi kuba pamu yaratanze imfashanyo zishikira benshi bashoboka byarafashije kuremururira abatware umutwaro uyu mupfasoni ni umwe mu barongoye umutumba wafashijwe abantu bumvise ko hariya bariko baratega twe tutariko turatega zari ingorane ni ukuvuga nabyuka mu gitondo usanga abantu nk'isini bari muhira nkabura ukuntu ndabiyugurura byose nange ukuntu nobigenza nkabura gusa ndanezerewe rwose basha umunezero mfise ni ntangere kabisa ko abenegihugu iwanje baronse utwo bafungura mu kurindira ko imvura ishikana uyu mutware ahanura abarongoye kutamarira mu nkono ivyo bafashishijwe ino haraguye utuvura muga habguye dukenya cyane ntabwo twashikanye hasi muga gusa bene gihugu tumaze kumva ko imvu- ko bazanye iyo mfashanyo twiyumvire ko hashobora kuba harimo uduharage ca turabahanura bose ko boca bashika badushira mu kuzimu kugira ntibaduteke kubera turabe ko tworonesha imvura ubu ikagwa tukimbura uyu yizewe kurongora abanyagihugu arasaba abagira neza kubandanya bababa hafi agasigura ko inzara itaheze neza kubera icyo gice cy'ifungurwa kizoja mu ndimo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru ya siporo tuyahere mu rwanda muri kumwe na jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa makumyabiri kuwa gatanu ikipe ya bugesera fc yanganyije na rayon siporo igitego kimwe kuri kimwe kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ibiri ikipe ya apr fc yatsinze tenseri fc igitego kimwe ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo kiyovu siporo inganya na sunrise igitego kimwe kuri kimwe kuri stade doramitiye ku mumena imikino itanu isigaye yabaye ejo ku cyumweru kuri stade ya Nyagisenyi mu karere ka Nyamagabe Amagaju FC yatsinze Gicumbi FC igitego kimwe ku busa Musanze FC yatsinze Police FC ibitego bibiri ku busa kuri stade Ubworoherane Musanze ku kibuga cy'i Nyakarambi ikipe ya Kirehe FC yanganyije na Espoir FC ubusa ku busa ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinze AS Kigali ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kuri stade Umuganda i Rubavu ikipe ya Marine FC yatsinze AS Muhanga igitego kimwe ku busa kugeza ubu nyuma y'umunsi wa makumyabiri w'imikino ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota mirongo ine n'umunani ku mwanya wa kabiri hari Rayon Sport n'amanota mirongo ine n'ane iya gatatu ni Mukura Victory Sport nayo ikagira amanota mirongo ine n'ane ku mwanya wa kane turahasanga Kiyovu Sport n'amanota mirongo itatu n'atanu Police FC ikaza ari iya gatanu n'amanota mirongo itatu na rimwe ikipe ya gatandatu ni Espoir FC n'amanota mirongo itatu na rimwe nayo AS Kigali ikaba iya karindwi n'amanota makumyabiri n'arindwi ku mwanya wa munani hari Sunrise ifite amanota makumyabiri n'atandatu AS Muhanga igakurikiraho ku mwanya wa cyenda ikagira amanota makumyabiri n'atanu ikipe ya cumi ni Bugesera ifite amanota makumyabiri n'atatu Musanze FC iza ku mwanya wa cumi na rimwe n'amanota makumyabiri n'abiri Etincelle FC ni iya cumi na kabiri n'amanota makumyabiri na rimwe iya cumi na gatatu ni Marine FC ifite amanota makumyabiri ku mwanya wa cumi na kane hari Gicumbi FC n'amanota cumi n'atandatu Kirehe FC ni iya cumi na gatanu n'amanota cumi n'ane iya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni Amagaju FC n'amanota cumi n'ane tunyarukiye mu mukino w'intoki wa voleboro amakipe abiri azahurira ku mikino ya nyuma ya playoff muri shampiyona y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo yamaze kumenyekana ayo makipe agomba gukocorana kuri finale ni ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu z'amashanyarazi mu rwanda reg volleyball club n'ikipe ya gisagara volleyball club y'akarere ka gisagara ejo bundi kuwa gatandatu reg volleyball club yasezereye ikipe ya iprc ngoma yitsinze amaseti atatu kuri imwe mu mukino wa kabiri wa playoff muri kimwe cya kabiri kirangiza wabereye ingoma umukino ubanza nanone reg volleyball club yari yatsinze iprc ngoma amaseti atatu ku busa i kigali mu wundi mukino wa playoff muri demi final ikipe ya gisagara volleyball club yakuyemo kaminuza ya utb yitsinze amaseti atatu kuri abiri mu nzu y'imikino y'akarere ka gisagara ejo bundi kuwa gatandatu no mu mukino ubanza wari wabereye i kigali nabwo gisagara volleyball club yari yatsinze utb volleyball club amaseti atatu kuri imwe iyi nsinzi ya gisagara ni morali ikomeye kuri iyi kipe irimo kwitegura guhagararira u rwanda mu marushanwa ahuza amakipe yabaye ya mbere iwayo muri afurika nk'uko biherutse gutangazwa na augustin ntivuguruzwa umuyobozi wa gisagara volleyball club nk'uko mubizi gisagara ni ikipe ihora itwaye ibikombe yaba playoff turacyari twizeye intsinzi turanitegura cyane kuko twenda guserukira afurika mu gikombe nyafurika turategura ikipe ku buryo buhagije ko muzi ko twitegura tariki mirongo itatu kugeza kuri cumi n'imwe tuzaba turi i kayiro imyitozo rero irakomeza dushyiremo ingufu mu ikipe ndetse tuzongeramo n'amaraso mashya imikino ya finale muri playoff hagati ya reg volleyball club na gisagara volleyball club iteganyijwe mu kwezi gutaha kwa kane yari claude munyandinda i kigali
jean claude urakoze mu burundi naho mugenzi wacu evariste nzikobanyanka abafitiye amakuru ya siporo n'imikino mu mpera zindwi twari turangije ihiganwa ryo mu cicaro ca kabiri mu mupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi ugira w'indwi ku munsi wa gatanu hatanye mu mitwe burundi sport dynamique na muzinga yose y'ibujumbura urwo rukino rwarangiye burundi sport dynamique utsinze muzinga ibitsindo bibiri kuri kimwe urukino rwa kabiri rwahuje aigle noir bewi makamba n'umugwi interstar wo mu gisagara ca bujumbura ni interstar watahukanye intsinzi muri urwo rukino mu gutsinda aigle noir bewi makamba ikamba ibitsindo bine kuri kimwe kuri uwa gatandatu ihiganwa ryarabandanije ku kibuga cy'igatwaro mu kayanza top junior wo muri iyo ntara wakiriye limiere do mwumba wo mu ntara ngozi top junior wo mu kayanza niwe watahukanye intsinzi y'ibitsindo bitatu ku busa bwa limiere do mwumba kuri stade imuco imuyinga busoni star watanye mu mitwe na moso shuga wo mu ntara ya rutana urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya busoni star y'ibitsindo bitanu kuri kimwe cya moso shuga kuri uwimana naho habaye inkino zibiri inite fc muyinga wakiriye delta star wo mu gatumba urwo rukino rwarangiye delta star utsindiye imuhira inite fc ibitsindo bibiri ku busa kuri stade ngoma igitega naho royal fc y'umurambya wakiriye buhumuza wo mu ntara cankuzo urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya royal fc y'umurambya y'ibitsindo bitanu ku busa bwa buhumuza izindi nkino zibiri zitegekanijwe kuri uyu wa mbere hakazoba inkino zibiri ku kibuga citira umuganwa rudoviko rwa gasore i bujumbura volontaire fc wo mu kanyosha uzotana mu mitwe na legiones atletike rezerefana y'ububanza ukazotana mu mitwe na rumonge city ku musozo wa fazare w'ihiganwa ryo mu cicaro ca kabiri ku rwego rw'igihugu mu mugwi B Burundi Sport Dynamique niwe uza mu kibanza ca mbere ugakurikirwa na Interstar yose yo mu gisagara ca Bujumbura mu mugwi B naho Top Junior mu Kayanza niwe uri ku isonga ugakurikirwa na Delta Star wo mu Gatumba ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru naho ryari rigeze mu mpera z'indwi twari turangije ku munsi wa mirongo ibiri n'indwi kuri wa gatandatu kuri stade Ingoma Gitega Flambeau du Centre wakiriye Bumamuru wo mu ntara c'ibitoke Bumamuru watsindiye Flambeau du Centre muhira ibitsindo bitatu kuri bibiri kuri stade mu ruyigi naho flambo do leste wo muri iyo ntara wakiriye atletico olympique yo mu gisagara ca bujumbura urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya flambo do leste y'ibitsindo bibiri kuri kimwe ca atletico egle noir w'imakamba nawo watanye mu mitwe na rukinzo igihe cy'isaha y'icumi kuri stade ngoma igitega rukinzo niwo watahukanye intsinzi mu gutsinda egle noir ibitsindo bibiri ku busa ku kibuga citira umuganwa rudolfiko kwa gasore igihe c'isaha indwi n'iminota mirongo itatu vitaro watanye mu mitwe na kayanza united wo mu kayanza ni umugwi vitaro watahukanye intsinzi ya bibiri kuri kimwe ca kayanza united igihe c'isaha y'icumi buja city nabo wakiriye mesaje ngozi wo mu ntara ngozi urwo rukino rukaba rwarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi kuri uwimana habaye inkino zitatu kuri stade prince uri rwagasore leliere watanye mu mitwe na olympic star w'imuyinga urwo rukino umukino rurangira leriere utsinze olympic star ibitsindo bitatu kuri bibiri kuri stade urukundo ingozi naho ngozi city wakiriye lidia ridike burundi sport for africa y'ubujumbura urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi urukino rwahuje kuri stade ngoma igitega musongati wo muri iyo ntara na mesaje y'ubujumbura ntirwarangiye kubera imvura yaguye ari nyinshi bikaba bitegekanijwe ko rusubirwamwo kuri uyu wa mbere naho rero ihiganwa ryo mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze mu mpera z'indwi ku munsi wa mirongo ibiri n'indwi umugwi aigle noir uza warahawe igikombe c'uno mwaka wagihawe ku munsi wa gatatu w'indi twaraye turangije ku munsi wa mirongo ibiri na gatandatu w'ihiganwa ufise amanota mirongo itandatu na rimwe ni ukuvuga ko wasumbya amanota cumi n'atatu umugwi musongati uri mu kibanza cya kabiri bisigura ko inkino zisigaye atacu zohinduye mu kibanza umugwi egre n'uwari w'imakamba wari usanzwe urimwo bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntaha bihumurije nshimiye abadufashije ku buhanga bw'ibyuma amakuru mwagejweho na aloyizi bigirimana fatuma karara arimasi niwe washyize hamwe ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye mwese kuba mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntankeka twizere ko izorushiriza
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye